Here's my love, baby.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda igitondo cyiza nshuti muduteze amatwi ni edi rwemu basuhuza mbaye ikaze mu biganiro byacu ibiganiro byacu kuri iki cyumweru turabihera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aze gukurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nyuma guhera isaa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dusangira ijambo amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho mu turere dutandukanye tw'igihugu ibihe by'imvura n'izuba byagiye biza mu buryo butunguranye bizatuma abaturage benshi bahura n'inzara mugenzi wacu asumuta kaboyi yasuye akarere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo y'igihugu mu bihe bisanzwe nk'ibi by'impeshyi wasangaga hirya no hino imyaka yeze abaturage bafite amafaranga kuko babashaga kugabanya ku byo bejeje bagasagurira amasoko gusa ibyo bihe bamwe mu baturage bo mu mirenge itatu rugobagoba nyamiyaga na gacurabwenge bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko no kuzabona ibyo kurya bitaboroheye kweza ntako ubuzima mbega ntabwo amasaka se wayakurahe ibyo bishyimbo se ko mirongo ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri magana inani igihumbi aribwo birangiye kwera aho wezaga nk'umufuka ukaheza mirongo nk'icumi cyangwa makumyabiri imvura yabaye nkeya izuba ryaje kare habayeho igihombo nashoboraga kuba nakezenda nka toni nk'eshatu z'imyumbati ariko ubu ngubu nta na toni twabonye murejeje amasaka oya yararumbye nabi nabi kubera izuba yewe nta kintu n'ibishyimbo byararumbye ubu nta kintu twejeje mbese muri make impeshyi sinzi ko tuzayivamo none aba baturage bumvikanisha ko amasambu yabaye mato bagasaba leta kubashakira uko babona indi mibereho idashingiye ku buhinzi urabona ko ubuhinzi bugenda buhindura isura ubutaka ni bukeya hakagombye kujyaho ubundi bushobozi leta ifashamo umuturage nk'ibikorwa remezo amashanyarazi akagera mu cyaro nturuka mu murenge wa nyamiyaga tugize amahirwe nk'ingoma hakaza umuriro n'uru rubyiruko ruvuga ngo rwabuze icyo rukora umuriro ubaye uhageze ahantu hagaturwa icyaro kigasa naho gihinduye isura ntitwubakire ku bintu bya kera bya bindi twari dushingiyeho by'ubuhinzi ubworozi ibyo bikorwa remezo umuturage yabishingiraho ubuzima bugahinduka agakora ibindi ubusuderi bwahaza nubwo biruko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage baturiye ibishanga bo bemeza ko ubuzima bwabo bumeze neza muri iki gihe heje amashaza imiteja intoryi mwebwe mumeze neza tumeze neza mutwegereye igishanga iyi twegereye igishanga reka nta bukene buhari imyaka ireze kugeza ubu leta ivuga ko nubwo hari aho imvura yagiye kare bitabujije abaturage kweza uko bisanzwe bucagusharire ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rabu ashinzwe ubushakashatsi mu buhinzi no gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi ntabwo twagize imvura mu bice na bimwe yagiye kare ubwo rero ariko hasigaye kureba ngo niba hari ingaruka byagize ku musaruro nibyo turiho tureba kereka iyo habaye ibihe bidasanzwe by'izuba ridasanzwe imyuzure ishobora gutera ikibazo hanaha icyo gihe leta iragoboka kuba dufite ibigega bigoboka ariko muri iki gihe nta nta bigaragara yuko hari ahazagira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa icyo tubona gusa ni ibiciro bizamuka ku masoko uyu muyobozi ariko yemera ko ku masoko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku bihingwa gikomeje gutumbagira ibintu asobanura ko biterwa n'intambara iri hagati y'uburusiya na Ukraine yatumye ibituruka kuri peteroli bihenda cyane bwana bucagu yumvikanisha ko iyo igiciro cya lisansi na mazutu kiri hejuru gituma n'abacuruza imyaka bazamura igiciro cyabo kuko baba bagiye kwitwara bibahenze asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi abantu barenga magana abiri bitandukanije n'idini ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi birukanywe ku musozi wa ruhero mu ntara ya kibitoke aho bari bamaze hafi umwaka baba ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana uri i kigali mu rwanda uwo musozi muremure wa ruhero uri hagati y'amakomine ya mugwi mabayi mugira na rugombo nko ku birometero mirongo itanu uvuye ku mugwa mukuru wa cibitoke haheze hafi umwaka hari abantu barenga amajana abiri bagizwe n'abana be n'abakuze baba kuri uwo musozi Ciza Gerard umwe muri abo amenyesha ko bagiye kuri uwo musozi aho bashobora kurya indyo zitanduye kandi bagasenga batekanye nk'uko ivyanditswe bibivuga mu ntumbero yo kwiyegereza imana e, nyandiko dufise ziratwemerera kuba ahantu bishoboka ko twiga ijambo ry'imana kugira ngo tubishire mu bwenge inyandiko zitubuza kuba ahantu ibihinda bishobora kutubuza kwiga imana nicyo cyatumye idutoranyiriza ibibanza byo mu caro kugira ngo dushobore kwigiraho ijambo ry'imana dushobore gufasha kuko ibyanditswe bivuga ngo nuko nimugende mubwire amahanga n'amoko n'amakungu abana bari kumwe n'abavyeyi babo kuri uwo musozi wa ruhero ntibaja ku ishuri hamwe n'abandi cimpayeneri umwe mu bavyeyi baba kuri uwo musozi amenyesha ko abana babo bafise uko babigisha twebwe abana bacu ntabwo twaba bakuye mu mashuri abana bacu bariga biga mu ishuri yesu yigiyemo yesu yigiye ku birenge vya nyina natwe abana bacu tuba bakurikirana mu kubatoza kugira ngo bige na cyane cyane kwiga ijambo ry'imana bagire uburere bwiza kandi bamenye imana bamenye n'icyo imana yadukoreye mu kuduhereza umwana wayo kugira ngo adupfire kuri uno wa gatanu buramatari w'intara c'ibitoke bizoza kahem ari kumwe n'abajejwe intwaro muri ayo makomine ahurira kuri uwo musozi be n'abajejwe umutekano bishikiye ahiruhero buramatari akayamenyesheje ko badashobora kwemera ko haba abantu mu ntara arongoye bigenza uko bishakiye mu kurenga amategeko y'igihugu ni mu gihe ibwirizwa rigenga amashengero mu burundi mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na rimwe agace ka cumi na kane rimenyesha ko amashengero ategerezwa kuba afise aho basengera hubahirije isuku amagara y'abantu umutekano kandi bidahungabanya abenegihugu aha rero twaje kugira ngo tubakure aho hantu basubire baje bava kuko abana babo barabuje kwiga no kwivuza ntibivuza ibyo rero ntabwo twabishigikira umwe n'igihugu wese turamusangiye ari kugira ngo twumve ikimubakiye aha rero twafashe ingingo ko bose abo twashoboye kubona kuko abandi birutse bagiye baca basubira iyo baje bava turaza kuvugana bose n'iyava kugira ngo baje bashikire abatware bashikire iwabo estera iradukunda ari mu bagiye gusengera kuri uwo musozi kugira barindire yesu nk'uko bavyivugira amenyesha ko ibashikira vyose bitabatera ubwoba kuko ngo biba vyarahishuwe twizera yuko ibi bitegereza kutubako kandi ko imana ibibona kubikora barabikora kandi twebwe ibi byose tuzi ko bitegereza kudushikira kuko ibyanditswe byera birabivuga aho tuza gushobora kwerekera canke uko byogenda kose biri mu biganza by'imana imana yoyo irabiroranya buramatari bizoza kahem yatekereye impanuro abo bantu bari bahejeje kwirukanwa kuri uwo mutumba wa ruhero curo bahanura ni uko buvavana n'izo nyigisho mbi bagende hajya nyene bari basanzwe basenga basenga iyo mana mu kuri no mu mpwemu imana izobereka ibyo bakora rero twagerageje kubasigurira ari kugira ubumvishe ko ibyo barimo atari byo bakwereka ahubwo ko iby'imana utabizi uh, kubera ko ijambo ry'imana rivuga ngo kubaha abaganza nabumvishe ko nimba babaha abaganza nta n'umuntu nkeneye gusaba kubona aha hantu muri kano gace ko bose bataza gusubira baje bapfa bizoza yasabye abanyagihugu baha iruhero gufashanya n'abajejwe intwaro be n'abajeje umutekano bagiye kuhacumbika kugira ntihagire abantu basubira kubinjirana bitwaje gusenga desire imana kigali ijwi ry'amerika barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo ejo ejo ejo
ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda z'ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm by'umwihariko rero twaba twinjiye mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mbahaye ikaze mu kiganiro cya none ngewe muri kumva ndi ani sabine umukunzi ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro gihagarariwe na nige na roger mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo turaza kumva ibitekerezo by'abagore ndetse n'abagabo batandukanye kuri iyi ngingo turaza gusubira inyuma turebe ese ubundi mu muco umutware yari mu ntoki yari afite izihe nshingano turumva kandi impuguke mu by'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu gusobanukirwa iby'iri tegeko ndetse nk'uko mumaze kubimenyera namwe mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu ntimujye kure bahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo uyu munsi turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo ubusanzwe uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore bisobanura uburenganzira inshingano n'amahirwe angana ku bagore ndetse no ku bagabo kwita ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo muri gahunda zose bisobanura igikorwa cyo gusuzuma uko abagore n'abagabo bagira uruhare muri buri gikorwa giteganyijwe harimo amategeko politiki cyangwa gahunda mu bice byose by'ubuzima kandi ku byiciro byose muri gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye hanabamo no kuba umugore nawe yaba umutware w'urugo nk'uko bikubiye mu itegeko ryasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu itegeko ry'umuryango nomero mirongo itatu na kabiri akarongo bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rigenga abantu n'umuryango riha umugabo n'umugore ububasha bungana mu miyoborere y'urugo rivuga ko umugabo n'umugore bombi ari abatware b'urugo bitandukanye n'ibyari bimenyerewe ko ubutware bw'urugo ari ubw'umugabo ingingo ya magana abiri n'icyenda y'iri tegeko ivuga ko abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo harimo kurwitaho kugira ngo rwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera nubwo iri tegeko rihari ariko hirya no hino abantu barifiteho imyumvire itandukanye nk'uko tugiye kubyumva mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu manishimwe noweli waganirije abaturage bo mu karere ka kirehe ni mu burasirazuba bw'u rwanda impamvu umutware w'urugo aba umugabo bamusaba icyo ari cyo cyose umugore se ntashobora nta bagore batunze ingo ku buryo babasabwa icyo ari cyo cyose ubu umugore ku buryo ku buryo saa sita azajya ugasaba umugore umunsi cyangwa ukamusaba isabune ubwo nyine nawe byose ubwo nyine arabyimenyera nyine ni umugabo kuko ari umutware w'urugo nyine kuko ariho waragushatse ngende umufasha we ndi umwunganizi we biranga ariko bikabaho kuko umugabo aba ari umugabo n'umugore aba ari umugore none se inshingano umugabo yakora agiye umugore nayikora kera umugabo niwe wari nyir'ijambo niwe wari umutware abenshi rero bari bakigendera muri icyo cyubahiro cy'umugabo ugasanga rimwe na rimwe mu kwakira impinduka abagabo baratinda kubyakira ariko mu bukangurambaga duhabwa n'abayobozi usanga abaturage bari kugenda babyumva kandi n'impinduka bagenda bazakira ubundi umugabo agomba kubaha umugore n'umugabo n'umugore akubaha umugabo umugabo akaba umutware w'urugo bose bafite ubushobozi kubera ko bavuga ari uburinganire n'ubwuzuzanye bagomba kubikora mu rugo iwabo kuko hari ingo nyinshi usanga umugore ashobora kubwira umugabo ati ubundi se ko bavuga ko twese tungana ubundi icyo ndushaho ngaha ni igihe ariko byibuze bibaye byiza umudamu akwiye kubaha umugabo kuko aba yaramuzanye ngo agire gute bamubere umufasha mu rugo umutware w'urugo akaba umugabo nyine gusa bagasigara bumvikana muri bya mitungo ntibabiryaniremo kuko umugore ni umufasha w'umugabo umugabo akaba umutware w'urugo ntabwo byakunda nta bami babiri mu rugo nyine umutwe n'igihimbira biratandukanye iyi mutwe utekerereza igihimbira ubwo rero umutwe ni umugabo igihimbira ni umugore bafite ububasha bungana umugabo niwe mutwe w'urugo umugore akaba umwunganizi ni umugabo w'umuntu we mutware w'urugo igihe akiriho umugore ni umwungirize kuko babaye umugore abaye umutware w'urugo se nawe umugore nk'umugabo burya aba yaganje umugabo aba yaganje umugabo uzagura amasake abiri hazava n'imwe yizagira zose ntabwo zizaba uzabigerageza urebe ugura amasake abiri yari ngo umugore n'umugabo nyir'urugo ni umugabo ndarwubatse ariko aranyobora akuyobora kubera iki se kubera ko ndi umufasha we umutware w'urugo ni umugabo umugore ni umwungiriza w'urugo
umutware w'urugo ni umugabo ariko ubu bwumvikane mu rugo nibwo bwa mbere nta mutware ngo ubwo ngo ngiye ngo nduyu ahubwo ubwuzuzanye mu rugo nibwo bukenewe
reka dushimire aba baturage baganiriye na noweli aho batubwiraga ibitekerezo byabo ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo n'abadukurikiye mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo mutubwire ese mwe mutekereza iki ku kuba umugore nawe yarahawe ububasha bwo kwitwa umutware w'urugo
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
mu gukomeza n'ikiganiro dusubiye inyuma mu mateka y'u rwanda hari igisobanura ijambo umutware ryahabwaga ari nayo mpamvu uyu munsi wa none iyo havuzwe ijambo umutware hahita humvikana ko ari umugabo yewe dufatiye urugero no mu bikorwa byo mu rugo tuganira kuri iyi ngingo kumwe abantu baba bungurana ibitekerezo hari umuntu wigeze kutuganiriza uburyo yari yasuye famiye ariko umugabo adahari maze haza gukomanga umusore ukiri muto rwose umugore aramufungurira nyuma yo kumufungurira ati rwose se nyir'urugo ari hehe undi ati ntawe ariko wambwira nta kibazo umusore ati oya ntacyo nzagaruka ahari nibyo narinzanye umugore atari kurega wanabinsigira nkabimuha umusore rwose arakanira ati ntabwo bishoboka ko ari wowe nabisigira kuko nyir'urugo adahari nyir'urugo naza kuza nshobora no kugaruka uburyo rero umugore adashobora kuba nyir'urugo nawe biba bitangaje kandi nawe mu by'ukuri afite ubwo burenganzira yewe ugasanga nawe ubwe atumva ko yafata izo nshingano bitewe na ya myumvire imwe n'imwe ituruka ku muco usanga twarakuriyemo habimfura francois rero ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi n'ibiri atuye mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda araduha igisobanuro cy'umutware mu muco nyarwanda nubwo yemera ko umugore nawe hari ibyo ashoboye mu gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ahamya ko umugabo azahora ari umutware ibindi reka tubyumve mu buhamya uyu musaza yasangije mugenzi wacu ishimwe onori turi kumwe na muzehe habimfura francois wo mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo mu kiganiro ejo agiye kudufasha kumva icyo ubutware buvuze mu muco nyarwanda bati yasize umwana umwe w'umuhungu nu- niwe mutware w'urugo ufite bashiki be benshi nawe umuryango mugari wagutse ni umutware wawo bakajya bavuga bati runaka yakosheje muhamagara umutware nibyo umutware ubu ntawe uri bukoreho najya gusaza nkaguha imfizi y'inka nkaguha icumu nkaguha ingabo nkaguha umuheto mbese ukaba uri igicumbi cy'umuryango noneho nkushakiye umugore ikintu mbanza kuguha ni icumu kuko uri umugabo mu rugo urugo niruterwa nawe uzarutabarira kuko uri umutware w'umuryango izo zizo nkubwiye zose ni inshingano z'umutware niyo yaba afite imyaka itanu afite n'aba- n'abashiki be bakuru baramuheka bati dore umutware wa data muzehe habimfura francois asanga inyito ubutware ishobora guhabwa umugore cyangwa umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibyo ni uburenganzira ni umutware koko ku bitekerezo n'ubundi kera baravugaga ngo umugore acurika inkanda ariko ntacurira- ntacurika umutima bivugitse ko umugore ufite ibitekerezo byubaka iyo yubatse nawe ari- aba ari umutware wi- muri ubwo buryo ariko ku buryo ataba umutware w'umuryango bivugitse ko umugabo asiga undi mu rugo umugabo nyine nta kizaritsimbura azakomeza ari umugabo none se abanyarwanda babivuga neza ngo nta nkokokazi ibika isake ihari turabashimiye cyane muzehe habimfura francois ku ruhare mwagize muri iki kiganiro
ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo reka dushimire muzehe francois waganirije mugenzi wacu ishimwe honore
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
tumaze kumva igisobanura umuco wahaga umutware w'umuryango ati biragoye ko umugabo hari ikizabisimbura ibi binagaragarira ku kuntu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryakiriwe muri sosiyete usibye n'iri tegeko ry'ubutware aho usanga abenshi babifata nko gupingana aho kuzuzanya hagati y'abashakanye hagamijwe iterambere uku kutumva neza rero iby'iri hame kwatumye birushaho ubwo iri tegeko ryazaga aho usanga bamwe bibaza niba kuba umugore yaba umutware w'umuryango bizatuma akora akazi nk'ako abagabo bakoraga nko kurara irondo ndetse n'ibindi bisa n'ibyumvikanisha ko batekereza ko abagore babasimbuye ku buyobozi bw'umuryango mugenzi wacu marie claire isingizwe yaganiriye na jean bosco rudasingwa impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye maze asobanura imyitwarire ikwiye kuranga abashakanye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'urugo ahereye ku biteganywa n'ingingo ya magana abiri n'icyenda y'itegeko rigenga abantu n'umuryango reka tumwumve abashakanye rero ku buyobozi bw'urugo eh, n'amategeko afite icyo abivugaho Eh, usanga kenshi iyo bavuze umuyobozi w'urugo kenshi abantu bumva umugabo itegeko ribisobanura neza rivuga ngo abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo iyi ni ingingo ya magana abiri n'icyenda yo mu itegeko rigenga um, abantu n'umuryango ni ukuvuga ko niba bafatanya ubuyobozi bw'urugo byumvikana ko igitekerezo cyangwa icyifuzo umwe mu bagize umuryango agira akizanira mugenzi we bakakiganiraho bakakinonosora mu bwumvikane n'ubwisanzure mukomoje ku muco umuco wacu wa kinyarwanda hari uburyo wubatse ubuyobozi bw'urugo buharirwa umugabo kenshi ni imyumvire twagiye tugira ariko uyu munsi eh, dushishikariza abantu kumva ko yaba umugore yaba umugabo bose bafite uburenganzira bwo gufata inshingano no kuzishyira mu bikorwa impamvu ni iyi impamvu tubivugaho ni uko kenshi na kenshi iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo umugabo mu muryango niwe ufata icyemezo dukwiye no kureba ngo byangiza iki cyangwa se inyungu yabyo ni iyihe niba umugabo azaba adahari eh, umugore ariwe usigaye mu rugo kuko umugabo ari ugomba gufata ibyemezo bya nyuma ku muryango n'abadafite ubwo burenganzira bwo gufata ibyemezo hari ibizapfa impamvu rero n'abo tubwira tuvuga ngo umugore iyo afatanyije n'umugabo bose baka- bakita ku muryango ku burere bw'abana ku muco wabo ku bitunga umuryango aho ngaho niho umuryango usugira ugasagamba Bi- bivuze iki rero bivuze ko umugore n'umugabo bose ni magirirane kugira ngo babane bose buzuza inshingano zabo ni uko umwe amenya ko ibyo mugenzi we akora bifite uruhare mu mibereho ye kugira ngo urugo rutekane kandi ruriho eh, nk'uko ndetse ari nayo gahunda irimo kugira umuryango ushoboye kandi utekanye ntibyashoboka umwe mu bashakanye atabigizemo uruhare ni nayo mpamvu ubona mu itegeko ingingo magana abiri n'icyenda mubivuga kwita ku muryango byiharirwa n'umuntu umwe mu gihe byagaragaye ko mugenzi we adashoboye kandi nabyo bikemezwa n'inzego zibifitiye ububasha ibyo bivuze rero ko aba bombi eh, yaba umugabo yaba umugore buri wese ashobora kuba umuyobozi w'umuryango hanze aha hari amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuyobozi bw'urugo umugore ati reka nyobore nanjye ndashoboye umugabo ati ndi umutware w'urugo abakiri muri aya makimbirane murabagira inama ki kugira ngo bayasohokemo tugana ku musozo izo mpaka ntawe uzageza umuryango ahubwo yaba abagore yaba abagabo ni bumvikane nibashyire hamwe buri wese afite ububasha bwo kuba yayobora bumvikane uko bayobora umuryango wabo hatabayeho guhangana nibyo bizatuma batera imbere
reka dushimire marie claire ndetse na jean bosco badufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngira nkugire agace ka gatanu ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo iyumvira igice cya gatanu cy'ikinamico ngira nkugire duherukana karisita asezeranya murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya mutenderi kuko yamushatse batabishaka murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo byaba byaramushobokeye sera nimukurikire umukino
Ah, mwarimu mupenzi karibu muri botike chez Gilbert nta kintu cyo kukugurira mwana wa mama urambabarira kabisa mvara bibahoze ko umuntu yinjira muri botike ataje guhaha yego cyane rwose kabisa ntabwo nje gusoma ntabwo nje kukuburiramo
nageze gute se kandi byaramenyekanye ko ubura inzoga abanyeshuri kandi ngira ngo urabizi yuko uburongozi bw'agace ka cyanzige ugahora bwihanganisha kintu ariko nagorwa nagorwa gilbert eh mubonye icyashara cyabonetse none mutangiye kongera ishyari kwe mbere y'abantu ukuntu bameze ntabwo ari ishari mu nama nawe urabibona ko ushuri hafi y'ishuri ndabizi nibyo biba byiza abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga ukazibima umva mbese kuko iyo uzibahaye niba bakije ahubwo baca bigira hirya gushwana za canzige cyangwa no mu makambi wabo ugasanga ni naho havuye zanda zitateguwe canke n'injyane zishingiye ku macakubiri hagati yabo reka nkubwire rwose mupe abanyeshuri banyu mwabazirika mwabafungirana mwabashyiraho imbwa zibarinda njyewe gilbert se nzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye kandi bariya abana ba rwakayozo banteza imbere kubi nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakire bintu icyanzige naho iwacu binywera ibigage gusa yewe ga yewe mona mi gilbert amarongo menshi aziba amatwi genda ninje kukuburira gusa kuko umunsi byarenze inkombe uzofungwa ntawamfunga cyera cyane ngene ndabibwira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo c'ishuri bakujane hirya ubwo niwuzoba wungutse
ugiye kungambanira se mupe kuri mpunzi mugenzi wanjye waretse nkishakira amaronko koko abo banyeshuri hari abo wabyaye ubundi
ari karame valentine kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzigiye bene wacu nsanga ibyo nayo nakubwiye ntawangushutse sinabangufashije mva kandi ntumbwire ko ugiye kubihindura valentine cyane
narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na rugamba kuko nimwe tumenyeranye wabihindura
kiriya kigurupe rwose mm, mm, apana kabisa nibyo mubwire nyine ko ntacyo nabangufashije aho kugira ngo mbaveho nze twigana uwa batatu gusa ndumva wakwihangana ukagiza ko ntawe ugutuka se ko ntawe ukuniganira ijambo iyo ushatse kuvuga nkumva kwanga kuza kwigana nawe atari we waba wiheje
agaho kari ku wundi karahandurika sha oya shari wirengagije ko rebeka bamuhimbye ingene Hmm. uragira ngo nanjye bazampimbe izina koko nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza ubundi tukazarangiza urumva egisiperi mu kinyarwanda ntawongera kuguseka byari byo reka mbanze mbyigeho neza nta kibazo rwose ariko iriya gurupe twigiramo byinshi ntitugomba kwigikana amasomo twenyine ibyo byo ntacyo twaba twunguka nk'umuntu uzashaka kuguseka nzamubuza nariya zina bise rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikeho Eh, ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we iwacu batetse inyama kandi ndabibizi urazikumbuye
ndazikumbuye byo ni ukuri pe umwambise nde wapfa guteka inyama gusa ntakubeshye byo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba
kuki ibyo uvuga ni ukuri cyane da wo kubambira iki se we kubw'izo mpamvu ngwino tugende ngwino ngwino ngwino tugenda re ngwino tugende oya ngwino tugende
Gilbert ufite umwanya se tuvugane Mm.
ni isidoro kase nabindi gupanga neza aya mavide mbakameneka kuko niba ucaka cyane ntawe mbihagaritse Eh, ubihagaritse sintinda aha ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha iki ko rubanda batangiye kongera amajanja dona gute se iyi si mana nta muntu n'umwe uba ushaka ko mugenzi we atera imbere ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye wowe se byakugendekeye bite dona ntuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mu ishyirahamwe hareba ko nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse ndabizi bongeye barakwima se cyane byaba bikabije wa munyagwa ngo ni murekatete na bagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyirahamwe nta munsi n'umwe nsibyera yego ko urwo urumva atari amaco yo kuyanyima
umwaka wose wose ra cyakora mureka tata kugenda wa mubyeyi tsindwa aha warivuyemo mbese ko numva ntacyo rikumariye nanjye nabitekereje ariko ndavuga nti reka nkore ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza sha dona ukuboko guhemuka guhora kure hariha koko ubu murekatete hejuru y'ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko ngo kutunguwe se dona ubu inkuru y'uko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba imana ninjye wa mbere uyumvanye utikije iribe ibyo wabikuye makuru wabivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwanda
aha ariko umwanda w'ishende ko babeshya simbizi cyangwa uko ubizi kwa muganga babasha kubona uburozi ibi bintu bibaye ari byo koko ko murekatete n'umuryango we wose nabihimuraho Mm, mm. ubwo se n'ibihorero uzaba ukibonye ariya mafaranga dona ntacyo bimbwiye kubona ari nawe uyoboye ririya shyirahamwe ryanyu
ye baba we ahubwo se wa mugani wa jiliberi donatara ahitamo kwihimura cyangwa gucisha make akitabira ishyirahamwe agahabwa inguzanyo ashaka naho ubutaha nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twagarukaga ku myumvire ku itegeko ryasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka kirehe batubwira icyo batekereza kuri iri tegeko twumvise umusaza francois adufasha gusobanukirwa igisobanuro cy'umutware w'urugo cyangwa se w'umuryango mu muco nyarwanda ndetse tunasobanukirwa iby'iri tegeko n'impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye jean bosco rudasingwa bakunzi bacu rero twanumvise ikinamico ngira nkugire agace ka gatanu ni naha rero dusoreje ikiganiro ejo cyo kuri uyu munsi reka nshimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro nshimire mwebwe mwese mukomeza kuduhereza ibitekerezo byanyu Bizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Eugene Igena yari ahagarariye iki kiganiro njyewe nari Ani Sabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
shuti muduteze amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri mikoro mwari kumwe nanjye